My people of Nigeria. My people, my people. This is Funky D, Funky D one. Okay? Um hmm. una no say i don't tell una when they out there whether you be igbo hausa or yoruba if you do good thing or you they do good thing funky d go talk if you do bad thing eh funky d go talk because i don't give a fuck about you when call yourself politician When they carry our money they deceive nigerian people. They talk about how to share power how power will go to east or north or south and all of them. na wayo e come be like say na some group of people or some part of the uh, of the uh, some some state some some some part of the state na them they they take over power okay the thing wey make funky d come out today dey talk this thing na because of the way whether they lie or say dem dey whether na zoning power whether they zone the power i don't know how they take zone the power but that power wey una dey zone wey una dey call say una dey zone na wayo zoning e don tey when dis fulani and yoruba people dem dey deal with the whole nigerian people. na only una get the country na the question wey fonkidi come and come ask una today before i go begin tell una wetin me i wan tell una because the way when god take give una when una dey take do politics na so god still take give everybody mouth the mouth when god give una to talk politics now so e still give me when i go take talk either you do good or you do bad thing funky d go talk okay the reason why when the kanu they take verse for una because in fact don't make funky d verse as well and all the whole nigerians because we don't see say Now, why you una they play us ladies and gentlemen whether your papa na politician or your mama na politician or your brother na politician listen very well funky d go talk about the person shey you get because tell dem say now why you then they do we wen be the citizen of the country the zoning of the power na zero the zoning of the power na fraud That is when the cano is demanding for Biafra. Because himself don't see say una be big wayo people. The whole Kabas when they that country. The people when they rule Nigerian people. All of una na you both APC and PDP government. Are the verse why e come be say the power wey dey nigeria na only hausa fulani and the the yorubas wey be dem be the traitor wey dey that country why come be say na only dem this power dey their hand and they still dey get that guts the country dey take they they lie to nigerian people na that one nine nine trigger from dey say he must talk this matter today so anybody when get comment wey want comment i don't really give a fuck comment am funky d no send you so all these men wey we get for power i say now now making them the dey the una and the unmasking when dey unmask not true everybody don't see see not true the whole world including america They no say na wayo una dey do to people of nigeria okay the man don't see say the power remain only in the north the man don see say the power remain yoruba and hausa and uh, these people uh, the people wey the number one people wey dem be the fulani kabas when yoruba people Then go cause then go go sell us give fulani people when they not get land for that country fulani people now so then they roam about everywhere in the world They don't have home on their own at the end of the day now nigerian people they don't see say we be swegbe but we no sabi talk. we not know waiting day. na im make them hold the power So this is the reason why because if as Hausa man, for example, I'm not talking about Fulani because Fulani they're not be Nigerian people, but now then can't get the country. Okay, Fulani and then Hausa he rule as that they do something. Yoruba go con rule. Then Igbo go con rule. Not be so that they do am. Why you can't be say my people? See this power when they talk about he remained with only the Yorubas and the Fulani people. All the every the men when they uh, eh, when they when they stand for Yoruba people, number one of them, number one of them, Obasanjo and Tunubu. Also, with this president, eh, this vice president now, when not know himself, and then they call himself a pastor. Osubanjo. Why now? It can't be say na only una and the outside people because every picture when me are they see in social media na only Hausa and Yoruba people. Igbos they not dey dey there. Igbos they not get position there. The the the person when they rule the country oh, wey we know before not be this Jubri o na Buhari. won't be full animal. People, almost 99.9% percent when they work with Buhari government or when they work for Buhari government, all of them, na Fulani and Hausa people. And the Yoruba people. No Igbo person did that. so how do you expect say somebody when be biafra when come from eh, when be igbo igbo man or woman how you how do you feel say dem go day happy when be say presidency you e know they read their hand nothing nothing they read their hand the only thing when they get for their own side now governors governors governors governors na now atiku don manage say make a call peter obi who is an igbo man to come be his vice president because he know say na wayo he wan take igbo people, he wan take biafran people take win election na di brain be that, he wan take igbo man sit down for office so dat di igbo pipo dem go mumu go vote for am So, this is why Nnamdi Kano and the Biafra people, this is why they are angry. And that is the reason why when we say Nnamdi Kano don't talk, say if we are not given the Biafra, na war. If we are not given the Biafra, we are not go rest. And true, true, waiting in talk is coming to pass because the greediness when I was sad, yoruba and um, fulani people <laughs> i never see people when the country when greedy or the tribe when greedy like these people before somebody like uh, this uh, la muhammad they are all yoruba people vice president yoruba man tinubu the leader of apc Yoruba man. Festo Kayamu, when they go inside television, they come public, they talk anyhow. Whether a lawyer, I don't know, I don't want to know what in him be. They talk say Buhari government, they have done a lot, What they don't do, eh, that too much, no government have done bef like that before. I never see this kind thing. Wait, i mean from kidi They ask una say if you think say get what in buhari government don't do bring and come make we assess am whether na true or na lie because it's not enough for you to just go to television and be talking rubbish when you not do anything in fact buhari government is the most corrupt government ever in the history of our country shey you get Amichi himself, when don't be governor before, when don't be governor before Amichi, when be governor, when when when him with Jagaban connive together to impose Buhari on in, on Nigerians, say make we vote for him, people don't vote for him. Amichi himself see they get that got, do they come out say then the the thing where they, they say they don't do too much past the whole. In fact, in with uh, Festus Keyamo, it's almost the same thing when two of them they talk. So Amechi, Chibuike Amechi, Funky D, they ask you say make you bring out one thing. You they talk about railways, the uh, railway. Well, that railway done there for over twenty years. When they, they do them, they come. they make budget, they chop the money, they make, you don't see how, how many times, eh, when did they make budget for, for one thing, how many times when we see our nigerian people own we say then go make budget for the railway this year next year they make another one next year they make another one next year they make another one next year they make on in just one project people wen dey abroad all of are not waiting for funkidi dey talk say because me i not fit come here come dey talk anyhow shey understand na wetin dey happen for in our country Now so me i dey talk Then go collect first money for one project collect second money the next year collect another one the next year collect another one for one project make you the talk see. they don't try that railway. when they build? They don't debut build this for over 20 years. Let's say close to 20 years or over 20 years. And then they award the money yearly. And the money when they award yearly for the contract, not be billions, so not trillions, then they carry. Every year, when they don't carry the money, they will go share. The project will do where it is. jonathan administration that railway they don't take and chop money obasanjo administration that railway they don't take and chop money yar'adua administration that railway they don't chop they don't take and chop, chop money then this buhari na don come three times now they don't budget for still the same railway my people of nigeria where then they do that kind of thing Can you try this this kind of stupid thing in abroad? Say then give you contract. You not even you not even reach you not even reach there. The next year you go tell government say make them see bring out money. Me go continue the project. So when you don't carry contract, now one time the money then they budget out the money when they, they finish that contract. So Amechi came was was saying that the money eh when they carry for the thing he said they still need more money for continuation the nigerian people would dey look them. okay amosun governor amosun when don't tell people say don't open mouth for public tell people say im go open apc nyash because of dis jubritin amosun no even any journalist or any senator or any judge or lawyer when call am tell am say my brother waiting be that thing when you wan talk when you see if you talk am aso rock go scatter nobody So Funky D just come out today make he discuss him discuss this matter because Funky D dey talk say wetin Nnamdi Kanu now eh wetin the way wey me I dey see everything wey I dey reason now be say wetin Nnamdi Kanu dey fight for. Eh? It's not fighting a, eh? it's fighting a good fight. good fight 100% good fight because our government the uh, Fulani and the Yoruba people, they not agree leave Nigeria alone. They not agree leave the government alone. Because everything when they happen in that country, Fulani na Yoruba people, then they use to the executor. And when you go ask them, then, then in fact, nobody they ask them. Because they, you, you don't see country when we say somebody they, they above the law. you don't see country wey be say somebody dey dey above the law so apc government and pdp government yoruba hausa and fulani una dey act like say una dey above the law na dis 2019 una go know say una no dey above the law how can only two only only two states let's say let's say only hausa and Yoruba, or two tribe, or three tribe outside Yoruba and including that full Fulani where they not get house, where they stay, where they not get land. When then they when they not get land, they not get nothing. They are just roaming about everywhere, every part of the world and they. Now Nigerian people, they won't come they deal with. And they don't they deal with us since. So ladies and gentlemen, Hausa, Yoruba, and Igbo, and different and different tribe of nigeria where this kind thing they happen when be say na only two tribe na there their hand the power they. Also, which means igbo people, then be then be then be nothing eh a man like you you dey tell and say not be anything so that is why i say nnamdi kanu eh They fight when in the fight eh better fight because the reason why the man is angry is that the country is too corrupt too corrupt and again that the power they only fulani people and our uh, yoruba people hand and this year again as funky did dey tell on ladies and gentlemen Now still the same thing What dem they do Now still the same thing na im dem wan do bet nnamdi kanu say eh, e go mask una e say na lie so anybody when get anything when he wan talk make e dey tok nnamdi kanu no dey lis ten to una Because if dat thing no come actualize e no go leave una alone in fact na una go run comot for dat country di kabas di yoruba kabas di hausa kabas fulani kabas na una go run leave dat country wen you call nigeria funky d is not supporting any fight I'm not advising anybody to fight or do any. But if the man need the referendum, make una give him that referendum, brother. If the man need um, before una go see wetin una dey define. That is my advice to all these uh, uh, Yoruba and uh, Hausa and um, Fulani blood suckers. the thing just vest for funky you know the carry happen like that if you want your country to balance if you want the country to be good the power have to rotate accordingly even eh, na igbo people self na dem go first clench as president first because don't think when I hausa in yoruba they chop don't think when they they deceive us so the igbo people now when we say they never uh, become president before make una allow them become president because to say una get sense una for just allow them to become president maybe after they don't do their own in four years time una do election maybe una fit win or una not win then finish their eight years then come comot another another tribe go enter but this one when it come be say na only una only everything na una everything when they that country na una e no right it's not right you the big small picking. you the tell us say make you e not cry na be dis one Sure you get you the big small picking. The ask am say not cry dey tell us say na cry na only una get dat country na question wey funky d dey ask una today all the whole important position in the country belongs to Fulanis and Yoruba people. And the Yoruba people. Yes. Then they betray other tribes. They betray Igbo people. Even they betray Yoruba than themselves. Not be of recent. Ambo they when be governor of Lagos State. When be say now that's Tunubu, that idiot where they call Tunubu Jagaban, now bring and come into power. Right? Okay, I think it's uh, 2015 or something like that. Then, they bring and come into power. Now, the same Tunubu, when bring this somebody come, na him throw out, bring another person. Bring another person to represent Tunubu. Make una see this kind of corruption, people of Nigeria. Will that, will that man be when they listen to that? you bring somebody finish say make e make e rule make e become una governor e don dey be now four years don dey go now e don dey go four years now you tell am say you no need am again come bring another yoruba person and na so because na cause why i dey curse this person and na the prayer wey i dey pray for this person na so that person when you when you bring now to take over ambody when una don do mago-mago una don rig election say na him win ambody na so you go still carry that person comot even before four years time when you dey rule as governor of lagos state nobody challenge you you use all the whole signature carry your signature carry everything wey dey for lagos half of lagos belongs to you now you wan carry am go where you wan carry all this thing enter grave Funky D, they ask you, Mr. Tunubu. Funky D, they ask you. Because I know if you understand the kind human being when you be. So that's why I said, Yoruba, then they betray themselves. Then they betray themselves. Then they betray people of Nigeria. Then they betray Igbo people. You understand? So the power have to rotate equally because everybody when they that country now the same equal right everybody gets. Now nigeria dey see say na ordinary citizen Now they control police Now they tell police what to do Now they tell army what to do ordinary citizen you know because all these prominent uh, all these people now when they call jagaban and all the corruption now then they control police Now then they control army look at tinubu now when be say e don comot for position for a very long time e still dey control the police e still dey anything wey e talk na im people dey believe na im yoruba people dey agree on i never see country like that because me i know say when somebody don comot for power you don comot for power that power is no more in your hand you remain an ordinary citizen but na only nigeria wey i see say na dem still go dey tell say na this one go rule na that one no go room igbo people no go reach them okay imagine imagine uh, wetin dem dey call this man name atiku abubakar when they tell igbo people say make dem vote for am if dem vote for am if you don rule for that eight years before dem go apply to become a president power wey place wey you don sit down before Because what is the difference between a president and vice president? They're almost the same thing. Because they make all the whole decision together. They plan everything together. So waiting Atiku they fight go back there. When you get that to the tell Igbo people, Igbo people say they they're not fish even stone them. They're supposed to stone them in that Biafra land. Make it not ban themselves, may not come there again. And they look at, they talk, see if you don't rule finish, it, they're not go rule. I never see this kind of thing before. So, ladies and gentlemen, make Nigeria, make this power, they rotate equally, tribe by tribe. Because Nigeria is not for only one person. Nigeria is not for Yoruba person, it's not for Igbo person, it's not for Fulani or Hausa person. Nigeria is for everybody living inside Nigeria. So everybody have the same equal rights. Share you get. So make una they share this my uh, video. Make una go carry and go give to Nubu. Make them they listen very carefully because the thing what they do in that country, it done too much. Tell and say Funky D say he done too much. Make you watch this video. Say get one guy when we say name na Funky D then go see them do something. If you reach there, that thing don't become their own. Immediately. Na pen, then they take the, you know, their signature. Don't it that thing. If you not live in that environment, if you not come out in that environment or that property, if you not leave that property, then go boof you. Now the game when did that country be that? Then boof you, even boof your family. Here you understand. So ladies and gentlemen, share my video and subscribe okorocha may una share and give am okay mm -hmm. thank you very much funky d funky d thank you bye